mwumvanira radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi tugezwaho na aloise bigirimana
ndagize mwaramutse Geoffrey ndagize mwaramutse namwe muduteze amatwi muri aka gatondo turayahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika urunani rw'abasirikare b'ibihugu bya nigeria nigeri hamwe na kamerune rwavuze ejo ku munsi w'imana ko rwishe abarwanyi barenga ijana b'abayisilamiste barimwo abakomanda cumi hari mu ndwi iheze ni mu gihe urwo runani rwongereje ibitero ku butaka no mu kirere ku karere k'ikiyaga cade abagwanyi ba boko haram hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu ntara y'uburengero bwa afurika baramaze imyaka irenga cumi bagwana n'igisirikare cya nigeria mu ntambara yatandukiriye n'ibihugu bibanyi umuvugizi w'urwo runani rwa gisirikare koronere muhamade dore yavuze ko abasirikare bateye abajihadiste kandi barabasahura ibigwanisho babasahura ibifungurwa hamwe n'ibiyayuramutwe bari bafise umusirikare koronere dore ntiyavuze igihe ibyo bitero byabereyemwo hamwe n'abasirikare babo batakaje ariko yavuze ko abasirikare cumi n'umunani aribo bakomerekejwe n'igisasu cahambwe mu kuzimu n'abakora iterabwoba b'imihari ya leta ya kisilamu muri ako karere muri afurika kandi abahitanywe n'imyuzure y'imvura yaguye mu buseruko bwa afurika y'epfo bariyongereye ubu bashitse ku bantu amajana ane na mirongo ine na batatu aho harimwo n'ubutabara umwe umutegetsi w'intara ya kwazulu natale sihle zikalala yavuze ko hambavu y'abapfuye biyongereye hariho abandi mirongo itandatu na batatu gushika ubu bataramenywa irengero imvura iriko iratangura kugabanuka mu gice cy'ubuseruko bituma abatabara hamwe n'abatanga imfashanyo ubu boroherwa mu bikorwa byabo imyuzure y'amazi yateye igisagara cya durban mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu hamwe no mu micungararo yaho mu ntango z'indwi iheze isenyura amabarabara isambura ibitaro hamwe n'amazu y'abanyagihugu leta amashengero hamwe n'amashyirahamwe y'abagira neza baratanguye gushikana imfashanyo ku bantu barenga ibihumbi mirongo ine batagira aho bakika umusaya leta imaze kwemera gutanga miliyoni mirongo itandatu n'umunani z'amadolari yo gufasha mu bikorwa byihuta iyi myuzure yatewe n'imvura yatumye perezida Cyril Ramaphosa asivya urugendo rw'akazi yari kugira muri arabiya sawudite rwari rutekanijwe gutangura ejo ku munsi wa kabiri w'iyi ndwi
washington ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika turabandanya amakuru yo hirya no hino ku isi ku ntambara ivugwa muri ikirere umushikiranganji wa mbere wa ikirere yavuze ejo ku munsi w'imana ko igisagara gikomeye kiri ku kivuko igisagara cya mariupol kikiri mu minwe ya ikirere umushikiranganji wa mbere denis shmayhal yavuze ko ico gisagara kitaragwa mu minwe y'umwansi ari uburusiya ni nyuma y'amasaha ikiringo catanzwe n'uburusiya ko abasirikare ba ukraine bamanika amaboko bakishikana n'ibigwanisho vyabo kirangiriye abajijwe ku makuru avuga ko perezida w'uburusiya vladimir putin yemeza ko ariko aratsinda intambara shmahal nawe yemeza ko ibisagara bitari bike bikiri mu migwano ariko ko igisagara ca kersone conyine kiri mu mpanuko arico kimaze gufatwa n'uburusiya perezida wa ukraine volodimir zelenski yavuze ku munsi wa gatandatu ko mu gihe abasirikare biwe muri mariupol bokwicwa yoca ava mu biganiro vy'amahoro perezida putine we aza yaramaze gutangaza ko ibiganiro bisa n'ibyapfuye umushikiranganji wa mbere wa ukraine yavuze ejo ku imana ko ukraine yifuza inyishu ya kidiplomasiya bishobotse yongera koko batazota imi- igihugu imiryango yabo hamwe n'ubutaka ngo bahunge ku munsi uzwi ko ari umunezero ku bakristo papa francisco yaratanze ubutumwa bwa pasika bwuzuye umubabaro asaba amahoro mu ntambara yise itumvikana iriko irabera muri ukraine n'ahandi hose hirya no hino ku isi yavuze ko hashobora kuba akaga ko gukoresha ibigwanisho vya nucleaire yasabiye amahoro muri ukraine yasambuwe n'intambara yongera asaba nyabuna ko iyi ntambara ihagarara isi ntimenyere kwamiri mu bwicanyi ibi yabivuze ariko arasoma imise ya pasika ku kibuga cyitiriwe mutagatifu petero i vatikani ni ubwa mbere abakristu bari bakoraniye muri iki kibuga ari benshi kuva ikiza cya kovide gitangura
washington ijwi ry'amerika muyavugwa mu makungu abategetsi bo muri palestina batangaje ko abantu cumi n'indwi bakomerekeye mu mvururu zabaye igihe igipolisi cya israeli cinjira mu mbuga mu mbuga y'umusigiti wa al aksa gitumbereye kuronderera inzira abashitsi b'abayahudi ahantu haza ku mwanya wa gatatu mu hatagatifu mu bayisilamu hakaza kandi ku mwanya wa mbere mu bayahudi kandi niho hakunze kuba imbarutso y'imvururu zibera muri ako gace igipolisi kivuga ko abayahudi basanzwe bahatemberera kikagiriza abanyepalestina kwegeranya ikirundo- ibirundo vy'amabuye bitegura ne- bitegura guteza imigumuko
urakoze alois bigirimana kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu ntara ya ngozi iri mu majyaruguru y'u Burundi ubutegetsi buremeza ko politiki ya leta yo kororera mu biraro imaze gushinga imizi bakiragira mu matongo byaribonekeza yuko umwimbu w'amata utari mwinshi cyane ariko uyu munsi biribonekeza yuko umwimbu wiyongereye ku rugero rushimishije Emile Kubwimana ni umuyobozi w'ishami rishinzwe ibidukikije ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi naho muri Tanzania abanyeshuri impunzi baheruka kwimurwa mu nkambi ya Mtendeli bazanwa induta ntibafite aho bigira ayo makuru n'ayandi ni mu kanya gato amakuru yo mu karere tyoheri mu rwanda aho nyuma y'imyaka irenga ibiri abafite imyemerere ya gikristu batabasha kwizihiza umunsi mukuru wa pasika ari benshi muri za kiliziya no mu nsengero kubera amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda ejo ku cyumweru bongeye kugaragara ari benshi i kigali mu rwanda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kabuyi yarabikurikiye
mu rwanda hari hashize imyaka irenga ibiri amajwi nk'ayahuje abakirisitu bizihizaga pasika atumvikana kubera icyorezo cya kovide cumi n'icyenda nyuma y'imyaka ibiri abakirisitu batizihiza uko bikwiye umunsi wa pasika bemera ko yezu yazutseho kuri iki cyumweru abitabiriye misa ya pasika bongeye kugaragaza ibyishimo bikomeye aha turi ni kuri santarari ya kanombe yo muri paruwasi ya ndera mu mujyi wa kigali misa ya mbere yari ihumuje abakristu bayitabiriye babwira ijwi rya amerika ko bashimishijwe no kongera kwinjira mu kiliziya ntawe ubanje kubabaza ibyangombwa bigendanye na covid cumi n'icyenda cyangwa kugabanya umubare w'abitabiriye misa ntibisanzwe pe twishimye turayihimbaza ubu n'abakecuru babonye ko baje ba- bakenyeye bameze neza twese tuje kwizihiza pasika ni byiza cyane kuba twabashije guterana ahantu hose wumvaga abakirisitu bishimye Ah, n'ibyishimo byinshi twishimye urumva abantu bari bamaze igihe batizihiza pasika twa- abantu baraye baje mu gitaramo urabona twazindukiye tuza mu misa Ni- mbese n'ibyishimo ku banyarwanda b'abakirisitu turanezerewe baba abakristu ndetse n'abayobozi ba kiliziya bagaragaje ko bashima imana mu buryo bukomeye ibyo yabakoreye uyu mwaka igabanya ubukana bw'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bigatuma bongera guhura ari benshi nk'uko byari bisanzwe abakristu bavuga ko mu bihe covid cumi n'icyenda yari yariyongereye wasangaga abafite amaradiyo na televiziyo barakurikiraga misa kuri ibyo bitangazamakuru ariko bakagaragaza ko bitari bihagije senyera kuri ra- televiziyo ariko numvaga bidahagije kubera ko ntabashe guterana ngo mpazwe kuri televiziyo haba hari ikintu kibura hari ugusangira ntabwo abantu basangira ijambo ry'imana ngo abantu ngo mbese babe bari kumwe n'umusaserdoti kandi noneho hari no gutura igitambo cy'ukarisitiya ubwo twagituriraga kuri televiziyo ariko twumva bidahagije tugomba kureba umugati na divayi byose tukabireba hanyuma igihe cyo guhazwa nabwo tugahazwa kuri televiziyo rero urabibona neza ko ntabwo duhazwa twamaze iyo myaka yose tudahazwa ubutumwa abasenyeri bo mu rwanda bageneye abakristu bwasomwe n'abasaseridoti abo bashumba batangaza ko bishimiye cyane ko bongeye kwizihiza pasika bateranye muri ubwo butumwa abasenyeri bo mu rwanda bavuze ko covid cumi n'icyenda yagabanije ubwitabire bw'abakristu mu nsengero ndetse ko hari n'ubwo insengero zari zarafunzwe burundu bashima imana yatumye bongera kwizihiza pasika mu ikoraniro rigari umushumba wa diyosezi ya kabgayi nyiricyubahiro musenyeri simaragide mbonyintege yagaragaje ko abakristu bongeye kwitabira ari benshi nyuma y'uko icyorezo cya covid cumi n'icyenda kigenda kigabanuka ikigaragara ni uko noneho noneho baje nako ntabwo ari no kuza wenda ku munsi wa pasika gusa ariko nibura no, no ku minsi ya yo kuwa kane mutagatifu kuwa gatanu mutagatifu inzira y'umusaraba yayitabiriwe cyane ndetse no gutanga amasakaramentu Eh, ubona ko koko bari barapfukiranywe na kovidi kandi ukabona ko bafite n'ubushake bwo kongera kubaka umuryango w'abakristu babo musenyeri mbonyintege yumvikanisha ko nubwo covid cumi n'icyenda yakumiriye abakristu mu kiliziya bitatumye batakaza ukwemera kwabo nubwo hari icyagiye kidohoka musenyeri asaba abakristu kuzakomeza umuco mwiza wo gusengera mu kiliziya kurusha kwifashisha televiziyo na radiyo mu gihe cyose covid cumi n'icyenda izaba ikigenza amaguru make ntabwo babutakaje rero nubwo ibakwe ryo ku- kubugaragaza ryabaye rike ku mpamvu zitabaturutseho ariko biragaragara ko batabutakaje kuko nyuma bongeye bagafata nk'uko bari bari imbere ku maradiyo no ku mateleviziyo hagiye abantu bafite impamvu zihariye nk'ubumuga nk'iki ariko ntabwo tubuza abantu kubikora kujyayo ariko ntabwo yavuga ngo yumvise misa nta nubwo bishobora gusimbura avuga ngo numvise misa ya- ya pasika kuri kuri televiziyo birahagije ntabwo ari misa ya- ya- ya pasika zutura igitambo cy'ukwezi tukagira uruhare gute ntabyo nta nubwo tunabyanguraja cyane nubwo abakristu bemerewe gusenga ari benshi bitandukanye n'ibyariho mu minsi ishize haracyari ibimenyetso bigaragaza ko bagisabwa kwirinda covid cumi n'icyenda abitabiriye misa ya pasika nta n'umwe uvuyemo basabwe kuba bambaye agapfukamunwa ndetse bagahabwa umuti usukura intoki mbere yo guhazwa ibirori by'umunsi wa pasika aho abakristu bizihiza izuka rya yezu kristu byabanjirijwe n'igisibo cyamaze iminsi mirongo ine asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tuje mu burundi aho mu ntara ya ngozi iri mu majyaruguru y'icyo gihugu gahunda ya leta yo kororera mu biraro ikurikizwa neza nk'uko byemezwa n'abahinzi borozi baho ndetse n'abayobozi bashinzwe ibidukikije ubuhinzi n'ubworozi gusa kuri bake batarubahiriza amabwiriza ubutegetsi burababurira ko bategerejwe n'ibihano inkuru ya desire hatungimana i kigali mu rwanda kuva uwo mugambi wa leta y'uburundi ugiye mu ngiro mu gihugu cyose hari ku igenekerezo rya kano kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu ntara ya ngozi aborozi baremeza ko akarusho bamaze kukabona bageranije n'uko byari byifashe ibitungwa bikirera mu mitumba twarashimye rwose kuko igitungwa kigiye gutembera mu gahinga catumwavu mu gahinga ariko ubu turashima rwose yuko igitungwa kirira mu nzu biraryoshe biranezereye kuko umwavu uragwira kandi nta munyagihugu yidoga ngo igitungwa kiramwononera umurima turabishima cyane kuko twarabonye akarusho kerekeye nk'akavu gaca kagwira cyane kandi ibitungwa bica bituma bigu- biguma bimererwa neza kuko nta nsazi nta zuba umwavu wariyongereye kubera zirira mu ruhongore umwanya wose n'icari ni cyinshi hanyuma rero umuntu agatabira akaruha umwavu ukwiye agatabira hanyuma akimbura ibiruta gatoya ibyo ahora yimbura umuyobozi w'igisata cy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya ngozi emile kubwimana arashima ukugena aborozi bo mu makomine icenda yose agize intara ya ngozi bashize mu ngiro uwo mugambi wa leta wo kororera mu ruhongore amenyesha ko akarusho kamaze kugaragara bakiragira mu matongo byaribonekeza yuko umwimbu w'amata uh, utari mwinshi cyane ariko uyu munsi biribonekeza yuko umwimbi wiyongereye ku rugero rushimishije hanyuma kandi igitungwa cororewe mu ruhongore murumva yuko kigira ingendo nke ku buryo usanga akanovera k'inyama kaca kiyongera ifumbire y'ikirundi yariyongereye ku buryo abenegihugu baciye baronka ifumbire nyinshi bakoresha mu kiringo cirima ikindi kinakomeye cyane ni uko uwo mugambi watumye imanza zishingiye ku konesha zagabanutse mbere nta n'izihari uyu munsi naho rero uwo mugambi aborozi bawushima baremeza ko bibasaba inguvu nyinshi bigatuma mbere atakindi bagikora atari ukwitaho ivyo bitungwa vyabo bivanye n'uko amatongo yaze cane cane aho mu ntara ya ngozi intara iri mu za mbere mu burundi ziharugwamwo abantu benshi kubura ubwatsi ngo bituma hakogwa amakosa nayo nyene akavyura amatati umuntu ntashobora kuronka umwanya wo gukora ibindi bikorwa tukavuga yuko umwanya ahora akoresha mu kuja kurima canke ibindi ategerezwa no kuri kuwuhebera inka akaguma yahira umwanya wose kuko kwahirira inka ngo ihage ntivyoroshe ivyo rero atavyikoreye bica bisaba ko arondera umukozi umukozi nawe ntiyoroshe kuronka kandi no kuzimba barazimba kubw'imana emile amenyesha ko atamwunga ubura isato aricyo gituma agabisha abikika mu kiza arashikiriza uko bigenda iyo hagize uwonesha ushoboye kurirenga bwa mbere na mbere hoho hari handitse yuko igitungwa ciwe gifatwa mu gihe gifashwe kiriko kiriyerereza mu itongo ry'umuntu biranditswe yuko icyo gitungwa gishobora gufatwa hanyuma nyineco akaza uh, akariha amande hanyuma kandi hamwe ataje mu kiringo cyategekanijwe eh, biratomeye neza yuko ashobora no kucakwa kigashobora eh, kuja mu minwe ya leta asaba abanyagihugu kubandanya kubahiriza uwo mugambi wa leta ku buryo kubona ibitungwa vyirereza uzosigara n'umugani mu ntara ya ngozi biruko mu ntara ya ngozi mu gihe uwo mugambi wo kororera mu ruhongore wakiriwe nabi cyane mu ntara zitari nke z'uburundi na cyane cyane cankuzo rutana na cibitoke aborozi bakaba basaba ko bonge ikiringo co kwitegura umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi deogide rurema yaramenyesheje abo bose bagiha imanga ko uwo mugambi watanguye gushirwa mu ngiro igenekezo rya kane ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ari ntabanduka desire hatungimana kigali ijwi rya amerika muri tanzania abanyeshuri b'impunzi baheruka kwimukira mu nkambi ya nduta bavuye mu nkambi yafunzwe burundu ya mutendeli ntibafite aho bigira ubu bigira munsi y'ibiti kandi bafite ikibazo cyo kubura ibikoresho by'ibanze by'ishuri inkuru ya james joven umunyamakuru ijwi rya amerika muri tanzania haraciye amezi arenga atanu kuva leta ya tanzaniya yugaye burundu ikambi ya mutenderi impunzi zose co kimwe n'abanyeshure zimuriwe mu nkambi ya nduta bose hamwe bashikirijwe mu izoni ya bonyene abanyeshure biga guhera mu mwaka wa gatanu bagenda hafi ibirometero bitatu kuja kwiga mu mashure ari hagati mu nkambi abiga mu wa mbere gushika mu wa kane bagera hafi majana abiri na mirongo umunani nibo bigira munsi y'ibiti hafi zoni batuyemwo iryo rya amerika yasuye ishure ritoya muri zone y'abimutse bava mutenderi dusanga abanyeshure biyambariye imipira n'amakabutura asanzwe harimwo bakeyi cyane usanga bambaye uniforme abafise ibirato nabo ni bake hari bambaye inkweto abandi ntazo bafite bamwe muri bo bavuganye n'iryo rya amerika bemeza yuko kuronka ibikoresho byo ku ishure ari ikibazo gihambaye cyane muri iyi minsi
mu wa gatatu turafise ibibazo turakenya amakaye amabwate amakaramu n'iniforome dufungura ifungurwa imwe ubugari n'ubwishaza kandi kirababaje guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere tuguma tugize funguka usanga n'abanyeshuri mu nda usanga bagoye n'indwara kandi abafise ibibazo kuri ivyo ni benshi abana benshi barahevye birirwa muhira kumva zuko amashuri adakurikiranwa neza nk'abigeme bobo ni benshi cane umwigisha wo kuri iryo shure ritoya mu nkambi ya nduta yemeje yuko hari ibibazo bihambariye abanyeshuri harimwo kwigira munsi y'ibiti abari mu wa mbere gushika mu wa kane no kubura ibikoresho ari bimwe mu bituma benshi batamenya bagahumurira guheba amashure ubu banyeshuri bararira bivanye nuko bandika badafise- biga badafite aho bandika rero nk'abigisha icyo two- twosaba twosaba ko abanyeshuri bongererezwa imfashanyo kugira bige atavyumviro kuko niho bashobora gutahura nico umwigisha ariko basigurira ikibazo gituma abanyeshuri batagira amaniforume niko bari impunzi badafise aho bikora kandi batarekuriwe- bata- batarekuriwe gusohoka hanze y'inkambi abavyeyi ngo baze kurondera agahera ko kugura iniforume biba vyiza nkuko twa- tuma tubisaba kandi n'ubu tubana tubisaba ko hoba itandukaniro hagati y'abanyeshuri n'abigisha umunyeshuri aka- akagira iniforume n'umwigisha iyo umuntu aza kw'ishuri akamenya tujya n'umwigisha ujya n'umunyeshuri rero hoba itandukaniro akaraba nimba vyoshoboka amashirahamwe akadufasha abanyeshuri bakaronka iniforume bakambara namwe muje ngaha ku- aha kw'ishuri mukabanza kweri ujya n'umwigisha ujya n'umunyeshuri bamwe mu bavyeyi baheruka kwimukira mu nkambi ya nduta bo bavuga yuko abana babo batiga nk'uko bisabwa bigatuma batamenya neza ivyigwa bavuga yuko ata bushobozi bafite bwo kugurira abana ibikoresho vya nkenerwa kiretse gutegera ivyo bahawe nta duhuzi bafise nta dukaye nta dukaramu nta n'utuyebo bafise nko kwiyumvira ku kibazo ci- c'amakaye amakaye arangora kuko ntawe nkura uburyo hanyuma no ku kibazo c'impuzu nyene umwana canke se twese nta gahuzu urumva guca ndonka n'agahuzu k'umwana ajana kw'ishure usanga bigorana kuko gupokera naho niturya nyene n'ivyone usanga umuntu aguma afungura umuntu akabura n'ico anyuranya umva kugurisha ivyo dupokera kugira duronke impuzu z'umwana ajana kw'ishure canke amakaye canke udukaramu bica bitugora ishirahamwe save the children rijejwe uburezi n'ibibazo by'abana n'abanyeshure rivuga yuko mu nkambi ya nduta hari ishure zitoya cumi n'imwe zigize abanyeshure hafi ibihumbi cumi na bitanu majana ane na mirongo itanu iryo shirahamwe rifasha abanyeshure bo mu mashure indwi gusa ayandi mashure atanu nayo afashwa n'ishirahamwe caritas kubw'iyo mpamvu iryo shirahamwe ritabariza haser kongera ubufasha bwo gufata mu mugongo amashirahamwe ajejwe ibibazo by'abanyeshure n'uburezi mu nkambi za nduta na nyarugusu no kubaka amashuri akwiye kugira ntihagire abigira munsi y'ibiti n'abanyeshure bose bakeneye imfashanyo bazironke nk'uko bigenewe kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika
ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc tugeze mu makuru y'imikino tuyahere mu rwanda w'ikipe ya aprfc ariyo yicaye ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda nyuma y'umunsi wa makumyabiri na gatatu w'imikino iyo nkuru turayibaza jean claude munyandinda i kigali mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje imikino yigeze ku munsi wayo wa makumyabiri na gatatu ku wa gatanu habaye imikino itatu ikipe ya rutsiro fc yatsinze etoile de reste igitego kimwe ku busa kuri stade umuganda i rubavu kuri stade ya kigali i nyamirambo umukino watangiye saa sita n'igice ikipe ya polisi fc yatsinze musanze fc igitego kimwe ku busa umukino wakurikiyeho watangiye saa cyenda uhuza ikipe ya gasogi united na kiyovu siporo mbere y'uyu mukino umuyobozi wa gasogi united charles kakoza yari yavuze ko ikipe igomba gutsinda kiyovu siporo mu rwego rwo kuyihimuraho ku makimbirane asanzwe ari hagati y'aya makipe yombi ibintu by'amatiku bidafite n'aho bihuriye ibyo byose twarabibitse ubujurire buzabera mu kibuga ku itariki cumi n'eshanu niba utugaragarije kutatubanira ntabwo tu- tuzigira a- abatagatifu ngo twebwe tukubanire ntibishoboka ibyo rero ntabwo twavuga ngo ni ibintu twafata ngo duceceke wa mugani wa bibiriya ngo nawe kubita urushyi ku ruhande kubita marimu uzahindukire n'irindi arikubite ntabwo ari kwemeza kugeza uno munsi nta bucuti dufitanye na kiyovu nta nabwo nta bundi buryo bundi twa- twakwimura kuri kiyovu ntituzajya kuyirega ntituzajya kuyikora ibindi nk'ibyo ijya ikora icyo tuzihimuriraho ni ukuyicunshumira mu kibuga umukino warangiye gasogi united itsinze kiyovu siporo ibitego bibiri ku busa perezida wa gasogi united ahita akora igikorwa cy'ubworoherane cyangwa fair play avuga ko ibibazo byose byari biri hagati y'aya makipe yombi birangiye ku wa gatandatu nabwo habaye imikino itatu kuri stade huye i butare ikipe ya espoir fc yatsinze mukura victory siporo ibitego bibiri kuri kimwe rayon siporo yatsinze gorira fc igitego kimwe ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo naho marine fc itsinda gicumbi fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu imikino ibiri isigaye y'umunsi wa makumyabiri na gatatu wa shampiyona yabaye ejo ejo ku cyumweru ikipe ya APR FC yatsinze Bugesera FC igitego kimwe ku busa kuri stade Bugesera naho ikipe ya AS Kigali inganya na Etincelle FC ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kugeza ubu nyuma y'umunsi wa makumyabiri na gatatu w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota mirongo itanu na rimwe ikurikiwe na Kiyovu Sport ku mwanya wa kabiri ifite amanota mirongo itanu Mukura Victory Sport ni iya gatatu n'amanota mirongo itatu n'umunani iya kane ni Rayon Sport nayo ifite amanota mirongo itatu n'umunani AS Kigali iza ku mwanya wa gatanu n'amanota mirongo itatu n'arindwi ikipe ya gatandatu ni Police FC ifite amanota mirongo itatu n'atanu Musanze FC iza ku mwanya wa karindwi n'amanota mirongo itatu n'abiri ku mwanya wa munani turahasanga Espoir FC ifite amanota mirongo itatu Marine FC ifite amanota makumyabiri n'icyenda ikaza ari iya cyenda ikipe ya cumi ni Gasogi United ifite amanota makumyabiri n'atandatu Rutsiro FC ni iya cumi n'imwe n'amanota makumyabiri n'ane ikipe iza ku mwanya wa cumi na kabiri ni Bugesera FC ifite amanota makumyabiri n'atatu Etincelle FC ni iya cumi na gatatu n'amanota makumyabiri n'abiri ikipe ya cumi na kane ni Gorilla FC ifite amanota makumyabiri na rimwe Etoile de l'Est ni iya cumi na gatanu n'amanota makumyabiri ku mwanya wa cumi na gatandatu ari n'uwa nyuma turahasanga gicumbi fc ifite amanota cumi n'atandatu n'umwenda w'ibitego makumyabiri tukiri mu mupira w'amaguru irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro rizakomeza ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu hazakinwa imikino yo kwishyura kimwe cy'umunani kirangiza Rayon Sport izakira Musanze fc Kiyovu Sport ikazahura na Marine fc ikipe ya Police fc izahura na La Jeunesse mu gihe ikipe ya Bugesera fc izaba yakira gicumbi fc ikipe ya APR fc izaba iri kumwe na Magaju fc Mukura Victory Sport ikazakina na Etoile de l'Est ikipe ya Sunrise izahura na Gasogi United naho AS Kigali ikazakina na Etincelle FC yari Claude Munyandinda i Kigali amakuru y'imikino tuyakomereze mu burundi aho amakipe ya remesha dinamo lezipo na new stars ariyo azakina igice cya kabiri gishyira icya nyuma mu mikino izabanziriza irushanwa rya basketball mu burundi ku wa gatandatu w'iki cyumweru naho mu mupira w'amaguru mu gihe hasigaye imikino ine ngo irushanwa ry'uburundi rirangire ikipe ya bumamur yasubiye ku mwanya wa mbere ibyo byose turabibaza desire hatunga imana muri iryo higanwa risa n'iriko riragera ku musozo imigwi ibandanya gukora ibishoboka byose kugira iritahukane iyindi nayo ikagwana kugira ntikorokere mu cyicaro cya kabiri kuri ino ndwi rero ya mirongo ibiri na gatandatu ingozi umugwi wa mesaje ngozi atacugisha wokora watsinze egre noir igitsindo kimwe ku busa emenzuho nayo icegera c'umumenyereza wa egre noir amenyesha ko batsinzwe ariko ko ihiganwa ribandanya tumaze mace zishyika umunani dutsinda zose atanu imwe dutakaje uno munsi ni mace imwe dutakaje kandi urabona ko yari mace novuga yari yugaye ku mpande zose umwanya wo gukiniramo abataka wari muto nicyo gituma wabonye ko n'igitsindo badutsinze yari kufura nibaza ko nta mipira ashobora kuboneka muri sirifasi kugira abataka bashobore kwiyagura kugira bashobore gutsinda no gukina mace imwe imwe nk'uko tubabivuze ntawe umenya ingene bigenda ahandi ntawe umenya no gukina mace mace ushobora kuyitsinda ukarindira ibiri imbere umugabo nibaza ko gushyika ku isaha nta n'umwe aravuga ko ashobora gutwara igikombe mu zindi nkino zabaye muri iryo higanwa vitaro yatsinze flambo doreste ibitsindo bibiri kuri kimwe kayanza united yatsinze nayo nyene burundi sport dynamic ibitsindo bibiri kuri kimwe ibitsindo bibiri kuri kimwe ni navyo kandi buja city yatsinze atletico new oil top junior yatsinze rekoroko igitsindo kimwe ku busa igitsindo kimwe ku busa nicyo kandi olympic star yatsinze musongati flambo du centre inganya na rukinzo ibitsindo bibiri ku bindi bumamuru nayo itsinda royal fc ibitsindo bitatu kuri kimwe uwo mugwi wo mu ntara ya cibitoke waciye usubirana ikibanza ca mbere wari watakaje ku ndwi iheze mu gihe hasigaye inkino zine ngo iryo higanwa rirangire nta kirakorwa kuko hagati y'uwo mugwi wa mbere bumamuru n'uwa gatanu egre noir hacamwo amanota atandatu mu kibanza ca nyuma naho hari umugwi wa wayar fc wo mu ntara ya muramvya muri basketball naho kuri no w'imana niho hamenyekana imigwi ine izokina igice ca kabiri gishiri ca nyuma mu nkino zitangurira ihiganwa rya basketball mu burundi dinamo yatsinze jimukana ku manota ijana nane kuri mirongo icenda uwo mugwi umaze iminsi uri mu bihe bitoroshe ubona gusubirana icizere olivier ndayiragije awumenyereza amenyesha ko biteguriye neza inkino ziri imbere mbere ekipe zizohura twaravye ingene yakinye tuzogenda rero turabe ingene defense yacu twosubira tukayikorera kugira turabe amakosa tuyakorereko natwe tugerageza muri defense twugare turabe n'amasisiteme twokora kugira defense yacu ikomere kugira turabe ko twotsinda ayo match uwundi mugwi wigenjeye neza niremesha yirahiye urunani mu gutsinda ku manota mirongo irindwi n'atatu kuri mirongo itandatu n'atandatu icegera c'umumenyereza wa remesha ndabirenge raul aratumenyesha uko bakenyuye urunani umugwi bose batinya uno munsi twabacumbije kino bita determination twari tuje twitanze cyane mbambere urabona ko bari bagize ubwoba bakinnyi mugabo uno munsi abana bacu baje atabwoba bafise babona ko byose bishoboka kandi defense twari twagize ubwa mbere siyo twagize uno munsi uko mwaje kubibona aya bakunzi baremesha muba witegeye kuko turiko turakora twarakinye amamace atari make hari aho twatsinze hari aho twatsinzwe ama twagiye turakosora aho twatsinzwe amarere twagize nobaremesha ko turiko turakora mu rundi rukino rwabaye rezipo batsinze new star ku manota mirongo itandatu n'icyenda kuri mirongo itandatu nane new star ikaba yaronse ico kibanza co gukina igice cya kabiri gishiri cya nyuma kuko ari wo mugwi watsinzwe amanota make mu gice cya kane gishiri cya nyuma desire atungimana kigali ijwi ry'amerika inshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwe mwese mwakurikiye ibiganiro by'ijwi ry'amerika reka nshimire na bagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho jeffrey mutagoma mwumva kuri mikoro ni nawe wegeranije aya makuru mwiriranwa amahoro n'amahirwe